Hii ni radio Ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ni fideli yo ngabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya mu burundi kuva kuri wa kabiri gushika itariki ya gatanu y'uku kwezi i bujumbura hariko habera inama y'abashikiranganji b'ibigega n'imigambi ya leta hamwe n'abakuru b'amabanki makuru makuru y'ibihugu vyo muri afurika bazokwiga ku kibazo kijanye ahanini n'ubuhinga bwa none mu bijanye no gushigikira ubutunzi ikibazo bazokwiga ko gihambaye kugira ngo barabe ingene ico gisata naco nyene coshobora guteza imbere ubutunzi bwo ngaha muri afurika uyo ni umushikiranganji w'uburundi ajejwe ikigega ca leta domitien ndiho ku bwayo uno munsi ni umunsi ugira uwa cumi na rimwe w'amahiganwa y'inkino mpuzamakungu olympique tokyo mu buyapani ibiziga vy'abantu bigera kuri mirongo itanu vyatowe mu ruzi ruri hagati ya sudani na etiyopiya gisata ca ONU muri Afghanistan UNAMA itangaza ko n'imiburiburi abasivile mirongo ine baguye mu gutana mu mitwe hagati y'abaterevani n'abasirikare ba leta mu kiringo c'amasaha mirongo ibiri n'ane aheze igice c'abanyagihugu baba mu karere ko mu muryango w'ubumwe bwa buraya baramaze gukingwa igikiza ca covid 19 ido n'ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ibiziga vy'abantu bigera kuri mirongo itanu vyatowe mu ruzi ruri hagati ya sudani na etiyopiya ido n'ido kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diane nini nahazwa uwo mutegetsi yatanze ano makuru avuga ko ivyo biziga vyatowe n'indongozi z'intara yitwa kasala iri mu buseruko bwa sudani bamwe muri abo bantu vyaboneka ko bahitanywe n'amasasu kubera ibikomere bari bafise ku mibiri yabo abandi nabo bakaba bari baboshwe amaboko nk'uko abandanya bivuga amazina y'uno mutegetsi yaretse gutangazwa kuko ataruhusha rwo guha ino nkuru y'amenyeshamakuru yigeze ahabwa yasavye ariko ashimitse ko haba amatohoza yimbitse icahitanye aba bantu kikamenyekana hambavu yiwe abandi bakozi b'abanyetiyopiya bakorera mu gisata c'amagara y'abantu ku rubibe rwa sudani bemeje ko ubwabo n'amaso yabo biboneye ibiziga vy'abantu muri urwo ruzi rwitwa setit ku ruhande rwa sudani rwagera muri etiyopiya rugaca rwitwa tekeze aya makuru y'ibiziga vy'abantu barashwe n'ababoshwe ashingirwa intahe na zimwe mu mpunzi zo muri tigre zahungiye muri sudani zemeza ko abarovyi badasiba kuzibwira ko babonye ibiziga muri urwo ruzi zagize ziti turanakeka ko hari ibiziga bitari bike bigisigayeyo naho bigoye kumenya amazina n'imyidondoro y'abanyakwigendera abavuganye n'itorokanirizo ry'amakuru y'abanyamerika ap barimwo n'umuganga bemeje ko bakeka ko ari abakomoka mu bwoko buvuga ikirimi c'igitigrenya bavyemeza bafatiye ku ndasago bari bafise mu maso ziranga ubwoko bwabo n'uwundi umwe yari afise tatouage yanditse ko izina ryiwe mu rurimi rw'igitigrenya urakoze diane igisata ca ONU muri Afghanistan UNAMA gitangaza ko n'imiburibiri abasivile mirongo ine baguye mu gutana mu mitwe hagati y'abaterevani n'abasirikare ba leta mu kiringo c'amasaha mirongo ibiri n'ane aheze abakomerekeye muri iyo ngwano bamaze kumenyekana ni ijana na cumi n'umunani Diane nini nahazwa raduha ibindi kuri iyi nkuru iyo ngwano yabereye mu gisagara citwa Laskargah kiri mu bumanuko bwa Afghanistani mu butumwa igisata ca ONU muri Afghanistani cacishije ku rubuga rwayo rwa Twitter cavuze ko gihangayikishijwe n'abasivile bari muri ico gisagara kuko intambara yanse gucureha igisata unama kikaba cemeza ko naho abasirikare ba leta ya afghanistani bariko baragerageza kwegeza inyuma abatalibani bo babandanya kugaba ibitero onu aha igasaba ishimitse ko ingwano ziriko zibera mu burere abasivile babamwo zihagarara kuko ibitero vy'indege za gisirikari n'amasasu ariko araraswa ku butaka n'abatalibani ariko agira ahanini ingaruka ku basivile gusumvya abahanganye uretse igisagara ca laskarga kiriko kiberamwo ingwano abatalibani n'abasirikare mu misi yahera bagwaniye no mu bindi bisagara birimwo icitwa faubourg na kandahar biza ubwa kabiri n'ubwa gatatu mu birimwo abasivile benshi muri afghanistani
urakoze kandi diane igice cy'abanyagihugu baba mu karere ko mu muryango w'ubumwe bwa buraya baramaze gukingirwa ikiza cya covid cumi n'icyenda ni ukuvuga ko ako karere kari imbere ya leta zunze ubumwe za amerika mu gikorwa cyo gucandaga abanyagihugu abantu bagera ku miliyoni amajana abiri na mirongo ibiri na bane mu bihugu mirongo ibiri n'indwi bigize umuryango w'ubumwe bw'uburaya baramaze gukingirwa esipanye niza ku isunzu na mirongo itanu n'umunani n'ibice bitatu ku ijana by'abanyagihugu bamaze gucandagwa bihagije ikurikirwa n'ubutaliyano na mirongo itanu na bine n'ibice bine ku ijana mu nyuma yaho haza ubufaransa na mirongo itanu na bibiri n'ibice icyenda ku ijana n'ubudagi na mirongo itanu na bibiri n'ibice bibiri ku ijana muri amerika mirongo ine n'icyenda n'ibice indwi ku ijana by'abanyagihugu nibo bamaze gucandagwa bihagije igikorwa cyo gucandaga kiriko kirikwega cyane cyane mu mareta yo mu mpanuko no mu burengero bwo hagati bw'igihugu agitsimbataye ku mico n'imigenzo bya kera amerika iri inyuma kandi y'igihugu kibanyi cya canada mu buraruko cyatanguye igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu inyuma yayo yamara muri iki gihe kimaze gukingira bihagije ibice mirongo itanu n'icyenda ku ijana by'abanyagihugu bacu israel iraburira abanyagihugu bayo bashaka kugira ingendo muri leta zunze ubumwe za amerika bitewe n'impungenge kuri covid 19 ibindi na mugenzi wacu eugenie mukankusi icyo gihugu cya buriya bifuza kujya muri amerika no mu bindi bihugu kandi cyavuze ko gishobora gukaza ingamba zacyo mu bijyanye n'akato ku bagenzi mu buryo bwo kugabanya ikwirakwira rya virusi ya korona y'ubwoko delta abantu bashya barwaye covid 19 babonetse mu bantu bakingiwe kuva hadutse ubwo bwoko delta bituma abategetsi bashinzwe ubuzima muri iki cyumweru batangira gutanga urukingo rwo kongerera ubwirinzi abantu barengeje imyaka mirongo itandatu y'amavuko banatangiye gushyira mu kato abagenzi basubiye mu gihugu harimo n'abo bakingiwe cyangwa bakirutse nyuma yo gusanganwa virusi ya korona bo mu bihugu byitwa ko bitukura bigaragaza ubwandu bw'iyo ndwara bwihuta kuri uyu wa kabiri minisitiri w'ubuzima wa israel yavuze ko ashobora kongera ibihugu cumi n'umunani ku rutonde rw'ibigomba kwirindwa harimo leta zunze ubumwe za amerika ubufaransa ubutaliyani isilande ubugereki n'ibindi yavuze ko guhera ku itariki ya cumi n'imwe kwezi kwa munani bizaba itegeko kujya mu kato byuzuye ku bantu bo mu byiciro byose n'iyo baba barakingiwe cyangwa barakize yongeyeho ko ibihugu cumi n'umunani birimo kuburirwa biturukamo abagenzi benshi ubwoko delta bwatumye hongera kuboneka abantu banduye mu mpande zose za amerika leta ya florida n'iya louisiana ejo kuwa mbere byarimo umubare munini kurusha ahandi w'abantu binjijwe ibitaro kubera icyorezo cya virusi ya korona
ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo uwezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi kuva kuri wa kabiri gushika itariki ya gatanu y'uku kwezi hariko habera inama i bujumbura igira 58 y'abashikiranganji b'ibigega n'imigambi ya leta hamwe n'abakuru b'amabanki makuru makuru y'ibihugu vya afurika umushikiranganji w'ikigega ca leta w'uburundi yuguruye iyo nama akaba n'umukuru w'urwego rwitiriwe caucus avuga ko bazokwigira hamwe ukugene gukoresha ubuhinga bwa none vyoterera mu iterambere ry'akarere ka afurika eroje wirikaneza ari nairobi muri kenya niyo nkuru dufitiye abashikiranganji bajejwe ubutunzi bitezwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura nabo mu bihugu mirongo itanu na bine bigize umugabane wa afurika iruhande yaba hari n'abashikiranganji batunganya imigambi y'iterambere mu bihugu vyo ku mugabane wa afurika hamwe n'abatwara amabanki makuru makuru y'ivyo bihugu nyene bose barukiye mu rwego rukurikirana ibisata vy'ubutunzi bafatikanije n'imigambi n'amapolitike y'ibisata bitandukanye vy'ibanki nkuru y'isi yose n'ikigega c'isi c'ubutunzi fmi umushikiranganji w'ikigega ca leta w'uburundi domisende yo ku bwayo mu kiganiro y'abamenyeshamakuru yavuze nini uyu mwaka bagize uru rwego bazorabira hamwe uruhara rw'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu iterambere ry'ibihugu vya afurika bazokwiga ku kibazo kijanye ahanini n'ubuhinga bwa none ubuhinga ngurukana bumenyi mu bijanye no gushigikira ubutunzi ikibazo bazokwiga ko gihambaye kugira ngo barabe ingene ico gisata naco nyene coshobora guteza imbere ubutunzi bwo ngaha muri afurika na karyo rero bazoba baronse ko guca hirya no hino ivyo bibazo vyose bijanye n'iterambere bishimikiye kuri ico gisata turanezerewe no kubona abatari bake bashoboye gushika ngaha mu gihugu cacu ciza c'uburundi nubwo cakiza covid cumi n'icenda abenshi usanga carababeye intambamyi yo gushika ngaha twashoboye kuronka akaryo ko kwakira abashikiranganji bamwe bamwe umushikiranganji ndiho ku bwayo ajejwe ikigega ca leta mu burundi ntiyavuze igitigiri c'abashikiranganji bitavye n'ibihugu baje bavamwo nk'umuvugizi w'ubushikiranganji niko kuko gusa rahisa dushime yatubwiye ko abatumire bose hamwe barenga amajana atatu kandi ko hari abatashoboye kugera i bujumbura bitewe n'ikiza ca covid cumi n'icenda urwego coquis africain rwashinzwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu rufasha cane mu kuduza ijwi no kumenyekanisha ibibazo bijanye n'iterambere ku mugabane wa afurika harimwo iriraba ingo n'imiryango imbere y'ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi umuhinga yigenga ibijanye n'ubutunzi faustin ndikumana twari ishirahamwe parsema yatubwiye ko hakiri kare ko abantu bogira ico bavuze kuri iyi nama mu gihe itararangira kugira hamenyekane ingingo zemerejwemwo urwego rukorana buri mwaka rugafatwa nk'ihuriro ryiga kandi ku bibazo ibihugu n'abanyagihugu bo mu bihugu bitandukanye vya afurika bahura canke bafise iruhande yo guhuriza hamwe no kujanisha ivyifuzo n'ibikorwa vy'amaleta muri ayo mashirahamwe hisunzwe amaprograme banki y'isi n'ikigega c'isi bishira imbere bikisunga buri mwaka inama nk'iyi yaheruka kubera yawunde muri kameruni mu mwaka uheze mu gihe yo mu bibiri na cumi n'icenda yakorewe aka muri ghana uyu mwaka umushikiranganji ndiho ku bwayo niwe ahagarariye umugwi w'abashikiranganji ba afurika w'ubutunzi n'imigambi y'iterambere hamwe n'abakuru b'amabanki makuru makuru y'ibihugu imbere y'ikigega c'isi kijejwe ubutunzi ibitigiri bitangwa n'iki kigega vyerekana ko ibihugu vya afurika y'uburaruko bizoduza urugero rw'ubutunzi n'ubwo ikiza ca covid cumi n'icenda cugarije umugabane bitewe n'uko aka gace gafise abagwizatunga benshi bashize imitahe mu bitoro kandi byihutiye cyane gutanga inshansho zo kurwanya umugera wa virusi ya korona ku banyagihugu bavyo umwaka uheze urugero rw'ubutunzi bw'ibihugu vya afurika muri rusangi rwari ku rugero rw'ibice bibiri n'agace kamwe kw'ijana ibanki y'isi iteganya ko uyu mwaka ruzoduga ku bice bitatu n'uduce tune kw'ijana afurika yo munsi ya sahara yo n'uburundi burimwo iyi banki yemeza yuko hazoba ukwikwega kandi urugero rw'ubutunzi bw'imbere y'uko ikiza ca covid cumi n'icenda caduka rutazosubira kugerwako imbere y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu eroje burikaneza ijwi rya amerika urakoze eloge tukivuga ku burundi abantu babiri baraye bishwe muri komine mugambi intara ya bururi mu bumanuko bw'igihugu igipolisi kivuga ko camaze gutangura amatohoza ndetse ko camaze guhagarika n'abantu bikekwa ko ari bo bari inyuma y'ubwo bwicanyi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda abantu babiri bishwe bakwije igitigiri c'abantu bane bishwe mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'igihugu mu minsi ine iheze abaheruka batowe ibiziga kuri uyu wa mbere ku mugoroba ni umwana w'umunyeshuri na nyina bahora baba ku mutumba mugendo ndengo muri komine mugamba intara ya bururi abakoze iryo bara ntibaramenyekana icyo bikoze uwo mwana w'umukobwa basize bamuhambye mu ngundu y'igitoke Musitanteri wa komine Mugamba Venuste Ntawombaye yabwiye ijwi ry'Amerika ko abo bagizi ba nabi boba bakoranye n'umukozi wo muri urwo rugo kugira ngo ibara rigwe arasigura ingene vyagenze ku makuru abajejwe intwaro bafise umutekano muri rusange uhari mu bifate neza atari ivyo vyabaye ku munsi wa mungu no ku wa mbere umwana yoba yapfuye ku wa mungu avuye gusenga kuko nyina nawe yaciye aja gusenga iya kabiri ataze ku mugoroba abajije umukozi acamubwira ko yitwaye inakuru hanyuma carabaza kwa inakuru baramuhakanira ko atari yari acayibaza ko ahandi yoba yagiye ku wa mbere mu gatondo hasi arabaza musaza we aho kwa inakuru ntisi kure yaho bavuga ati ka ntawe uhari rero urumva ko umwana yari yamwishe uwo muko aramuka ko wewe yari anahambwiye ahantu mu gitoki ariko nyina nawe urumva yoba yapfuye ku wa mbere wewe zigaba twagisanze mu gikoni igipolisi muri ako karere cemeza ko camaze gutangura amatohoza abantu batanu bamaze no gufatwa umusitanteri avuga ko amatohoza ariyo azokwerekana uwakoze ubwo bwicanyi ahamagarira abanyagihugu kudoma urutoki kuri uwo wese bubona atembera muri iyo komine batamuzi mu kibano bahakanye n'abantu babanye neza n'ukuri basenga rwose nicyo kibatangaje abantu nta gituma babona turatari mu matohoza dutohoza ku bantu kugira tumenye uwo mukozi ahageze hanyuma bikunze tumufate turonge imvu abanyagihugu tubabwira ko bokorera na n'amakomite ashinzwe umutekano abenegihugu agakora hanyuma na cyane cyane nk'ibintu tugize iminsi tubabwira by'abakozi ko babasanzumisha bakabandika bakamenya iyo bava umushikizamanza mukuru wa repubulika yaheruka gutangaza mu mpera z'indwi iheze ko ubwicanyi nk'ubwo bwasubiye kuba bwinshi menshi mu gihugu silivese nyandwi yavuze ko iyo ubwo bwicanyi budahitanye abajejwe intwaro buhitana abanyagihugu ataco bazira mu ntara yavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye bwinshi na bururi iri mu bumanuko bw'igihugu irimwo yijeje ko amatohoza yamaze gutangura kugira ngo abinyegeje inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi bamenyekane ubwo bukozi bw'ikibi bukorerwa abatware aho babasanga mu miryango yabo bakica abo bahasanze ahandi izo nkozi z'ikibi zitera ibisasu ntezwaminwe ahakoranira abantu benshi zigatega imitego ku mabarabara aho ziturira imiduga zikongera zikica abayirimo hariho kandi ubugizi bwa nabi bw'abantu banyurutswa ibyo bikorwa n'abantu biyambika impuzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati hari n'abandi usanga baja mu mirwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano dusanga ari ibyaha by'iterabwoba bitegekanijwe kandi bihanwa n'amategeko mpanabyaha y'u Burundi ubushikiriza amanza bumenyesheje ko amadosiye y'izo nkozi z'ikibi yuguruwe ayandi akaba akiri mu matohoza kuko hari inkozi z'ikibi zimwe zimwe zitarafatwa mu kiringo kitarenga amezi atatu abantu barenga mirongo irindwi baramaze kwicwa muri ubwo buryo hirya no hino mu gihugu nk'uko amatohoza y'igipolisi avyerekana amashirahamwe yigenga avuga ko harimwo abicwa n'inzego za leta yamara ku rundi ruhande leta ivuga ko hariho imigwi y'abagwanyi yinyegeza igatera umutekano muke Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika tugushimire Pierre Claver mu rwanda abakora ibikorwa by'uburimyi bw'umuceri mu kiyaya ca bugarama mu karere ka rusizi mu burengero bw'u rwanda babandanya kwinubira ubuhombe bariko bategwa no kubura isoko ry'umwimbu wabo bavuga ko umuceri umwe watanguye kononekara mu bubiko bwa za koperative no ku bwanikiro bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha uwo muceri ukaronkerwa isoko umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yabagendeye maze adutegurira inkuru hari umuceri w'ibigugu umaze umwaka ahangaha hari n'undi murawubona namwe hari amasitoke rwose acyuzuye batwaye umuceri mukeya ugereranyije n'umusaruro wari wabonetsemo ni bamwe mu bahinzi b'umuceri baho mu kibaya cya bugarama baragaruka kuri izo ngorane zo kutabona abaguzi batwara umuceri bejeje abo baragaragaza ko isizeni zibaye ebyiri zikurikiranya isoko ry'igihingwa cy'umuceri ryarahungabanya aha mu bugarama ibyagize ingaruka nyinshi ku bahinzi bawo ku isonga ubukene twatangaga mituweli mituweli ubu ngubu gutya bari kwirirwa badufata ati ntimutanga mituweli ariko inkomoko iyo urebye nawe urayibona dore impamvu ntigiragaragara nimba umuntu afite umukiro w'umwaka washize ugeze ubu ngubu ukiri ku kibuga kandi leta yo ntibirebeho na koperative ntigire ukuntu idufasha ngo ikibazo kive mu nzira tugire ikibazo mbere rero mu minsi yatambutse twagiraga ikibazo tukajya kuguza koperative amafaranga n'ubwo koperative tuvugana nta mafaranga ifite nayo ifite igihombo kuko abahinzi batagurishije biragaragara ko igishanga kugihinga bishobora kuzatunanira tukakihorera kikarara kuko iyo dukurikiranye twumva nk'andi bahinga imiceri mu ntara z'iraruguru bo barasarura bakagurisha ariko twebwe twasarura bikabura isoko ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya cya bugarama bukorwa ahanini n'abahinzi bo mu mirenge igikikije ya bugarama muganza gikunda mvura gitambi na nyakabuye ikibazo cy'ibura ry'amasoko y'umuceri kiraboneka cyane ku mbuga z'amakoperative asa n'ayitaruye umuhanda wa kaburimbo nko mu murenge wa gikunda mvura aho umunyamakuru yashoboye kugera biragaragara ko amazu y'ubuhunikiro yuzuye bikaba ngombwa ko imwe mu mifuka y'umuceri bene yo bayirunda hanze yabwo abo bakavuga ko hari n'aho umuceri watangiye kwangirikira aho ku mbuga imbeba zarayitegese n'iri muri magaze usanga yose yose yarabaye ifu gutya imiceri yarakonje isisirira muri magaze iri hanze ku mbuga nayo uko ubukonje buza niko igenda ibora ku buryo ubuvuruga gutya ugahita ucika n'ubu nuko turi kubibonera hejuru imiceri iri hasi yamaze kujyamo intozi imifuka yatangiye gucika yatangiye kwangirika kandi yangiritse n'imvura itaragwa wafashe igitanda ucyatisha ibihumbi mirongo ine na bitanu kizajya kwera kigeze mu bihumbi ijana umusaruro wagejeje ku mbuga ibishwi nibyo biwumaze biwurya undi waramenaguritse baranawukwimye ngo ujye kuwurya ubusa ubundi inyungu yaba ari iyi bamwe muri abo bahinzi bavuga ko nyuma yo kubura isoko ku musaruro wari weze hagati y'ukwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize n'ukwa kabiri kwa bibiri na makumyabiri na rimwe byabaye ngombwa ko bisunga amabanki ngo babashe kongera guhinga nyamara ubu icyizere cyo kubona ubwishyu kirimo kuyoyoka kuko ibyo bejeje nabyo biheze mu bubiko bwa za koperative wagiye kuguza amafaranga ugiye gusaba kredi ya banki uvuga ati nzasarura nishyure kugeza iki gihe ubwo uri kumva ubwo uri kumva akiri yandi wagujije banki yo irungukirwa ni ukuvuga ngo wagiye bagiye mu bukererwa ibi ni ibi ni ibintu rero bibabaje abahinzi twebwe n'ahangaha mu kibaya cya bugarama twaranyanaga tukabwira umuvanamwe cyangwa se kuri leta tukababwira ati muduhe ku mafaranga tuzishyura twasaruye imiceri none umwaka washize umuceri urarangiye umwaka uri aho ngaho umuceri utaguzwe ubwo rero n'uwafashe amafaranga muri banki ntiyabonye uburyo bwo kwishyura bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha umuceri bahinze ukabona isoko turasaba ko nibura mwatuvuganira ubuvugizi nibura imiceri nubwo ayo yagura yose twarahombye ariko nibura iyo miceri igakurwa ku mbuga umuhinzi akamenya ngo nzishyuza igihe kiniki ariko nibura imiceri bayijyanye nk'uko mubibona uri hanze imvura iri no gututumba twifuza rero ko wava kuri iyi mbuga imvura itaragwa kuko iguye twagira igihombo kirenze n'icyo twagize kuri sozi ishize inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi ariko ziravuga ko hamaze kuboneka inganda zigera ku munani ziyemeje gutwara umusaruro w'umuceri wose abahinzi bo mu bugarama bejeje bwana kayumba efuremu uyobora aka karere akizeza ko na koperative zitaragurirwa zigerwaho mu gihe cya vuba izo nganda zose uko ari umunani zasinye amasezerano yo kugura umusaruro udatonoye n'amakoperative yose kandi kugeza uyu munsi inganda ntabwo zabuze ubushobozi wenda kubera n'akazi kenshi hari igihe usanga babanje gutwara umuceri uri hafi bakagera no kuri kure ubwo kure tuvuga n'uriya muceri uri hafi ya bice aho bitaza mu bice bya kizura icyo twabwira abahinzi ni uko nta kibazo cy'isoko gihari kandi n'inganda twanavuganye barambwira bati guhera ejo tuzatangira kujya gupakira umuceri wa kizura undi muceri uri hafi hano ku mihanda ya kaburimbo bamaze kuwurangiza imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi igaragaza ko muri iki gihembwe cy'ihinga abahinzi b'umuceri bo mu kibaya cya bugarama bari bejeje toni zisaga ibihumbi birindwi z'umuceri uwo wose akarere kakavuga ko inganda zasinye amasezerano yo kuzawutwara si ubwa mbere aha mu kibaya cya bugarama humvikana ikibazo cy'abahinzi bataka kubura isoko ry'umusaruro w'umuceri wabo nko mu gihembwe gishize bavuga ko inganda zigera kuri eshanu zaho mu kibaya zari zabijeje gutwara umusaruro wabo wose ariko biza kurangira zibabwiye ko nazo nta soko zirimo kubonera uwo zatunganyije mbere ibi byatumye umuceri weze muri iyi mpeshyi usanga hari hafi toni zigera ku gihumbi zikiri mu buhunikiro bw'amakoperative zabuze abaguzi temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokre uno munsi ni umunsi ugira wa cumi na rimwe w'amahiganwa y'inkino mpuzamakungu olympic tokyo mu buyapani mugenzi wacu tim ishimwe araducira ku mayange uko ibintu vyifashe muri iki gihe ku vyerekeye izo nkino mu cyiciro cy'abagore mu mupira w'amaguru ikipe ya canada yaraye itanye intsinzi mu mukino wihuje n'igihugu cy'igituranyi cya leta zunze ubumwe za amerika umukino warangiye ari igitego kimwe cya canada ku busa bwa leta zunze ubumwe za amerika igitego cyinjiye ku munota wa mirongo irindwi na kabiri w'umukino kivuye kuri penaliti ubwo tiarina davidson wa amerika yategaga alicia champman wa canada hafi y'izamu rya amerika ibyo byatumye umusifuzi atanga penaliti yatewe neza na jesse fleming yavuyemo igitego cyanahesheje iyi kipe ya canada kwikuraho igisebo cy'uko yari itarabasha gutsinda leta zunze ubumwe za amerika na rimwe mu myaka makumyabiri ishize iki gitego cyarangije umukino cyababaje abakinnyi b'abanyamerika barimo na rurangiranwa megan rupino iyi nsinzi ya canada yijyanye ku mukino wa nyuma aho izahura na suwede ku rundi ruhande suwede nayo yageze muri iki cyiciro imaze gukuramo australia yitsinze igitego kimwe ku busa ubwo byahuraga muri kimwe cya kabiri iki gitego cya suwede cyatsinzwe na frodolina lorfo ku munsi wa cumi n'umwe w'imikino olympic ibiri tokyo mu buyapani kandi aho ikipe yo mu cyiciro cy'abagore mu mukino w'intoki wa basketball ikipe ihagarariye igihugu cya nigeria the d tigers yakinnye n'ubuyapani bwakiriye imikino ubuyapani bwatsinze uyu mukino n'amanota ijana n'abiri kuri mirongo inani n'atatu iyi kipe ya nigeria hamwe n'iyabasaza babo bari bahagarariye umugabane wa afurika zose zivuyemo imikino yo muri kimwe cya kane kirangiza izahuza amerika na esipanye mu gihe ku rundi ruhande ubufaransa buzabukina n'ubutaliyani andi makipe azabakina imikino ya kimwe cya kane ni silvania izakina n'ubudage naho australia ikine na argentina mu yindi mikino angola yanganije na korea y'epfo mu mukino wa handball ibitego mirongo itatu na kimwe kuri mirongo itatu na kimwe kuri stade y'igihugu ya yoyogi mu itsinda a angola irimo yarangije ari iya gatanu inganya amanota na korea y'epfo ariko ifite ibitego bike mu gihe igihugu cy'ubuyapani cyakiriye imikino cyarangije ari icya gatandatu ari no mu mwanya wa nyuma mu itsinda amakipe y'ibihugu bya norvege n'ubuholandi yo yamaze kubona amatike yayo yo gukina imikino yo muri kimwe cya kabiri ku basiganwa ku maguru umunyamaroke sofiane el bakari wiruka metero ibihumbi bitatu abaye umunyamaroke wa mbere ubonye umudari wa zahabu mu mikino yose kuva mu mwaka wa bibiri na kane el bakari w'imyaka makumyabiri n'itanu y'amavuko yarayandikiriye lamesha jilma ukomoka muri ethiopia iminota umunani yose n'amasegonda umunani hamwe n'umunyakenya benjamin kigeni undi munyakenya nawe uzwiho cyane kunyaruka Conseslus Kiprito utanitabiriye iyi mikino yashoboraga gukoma mu nkokora El Bakari iyo aza kwitabira iyi mikino muri uyu mwaka tukivuga ku bijyanye n'inkino za olympique zibandanya i Tokyo mu buyapani mu bakinnyi batandatu bari bahagarariye uburundi hasigayemwo babiri francine niyonsaba ku metero ibihumbi icumi na olivier irabaruta muri marathon umurundi noel gatsinda aba mu gisagara ca akita mu buraruko bw'ubuyapani yakurikiranye inkino abarundi bahiganywe hafi ya zose yaganiriye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana amubwira uko yabibonye n'ishema izo nkino za olympique zamuhesheje nk'umurundi nashoboye gukurikirana bamwe mu bari bashoboye gushika mu izi nkino ariko nk'uko musanzwe mubizi kubera iki kiza cya korona virusi kihari ntibyakunze ko bishika ko tubarabira amasitade nkino narabye nazirabiye kuri televiziyo nashoboye kuraba abatirete batatu mu bari baduserukiye aho novuga nka francine niyosaba n'umwigeme yitwa odrina kaze n'uwundi muhungu yitwa eric ego abo nibo nashoboye gukurikirana duhere nko kuri odirina kaze wamubonye ute odirina kaze namubonye nk'umwigeme afise ishaka ryo gutsinda kubera urabye ni umugwi yahiganyemo yashoboye kuronka ikibanza cya kabiri nubwo mu nyuma bitakunze ko abandanya aba icyizere ko nko mu nkino zizokurikira ashobora kuzovyifatamwo neza novuga ko ari umuntu umwigeme afise kazoza keza mu bijanye n'izi nkino zo koga ariko se kuba yarahiganywe mu koga akagera aho yagombaga gukomeza ntahabwe uburenganzira bwo gukomeza wowe wabibonye ute ubona baramurenganyije cyangwa se ari amategeko ni kuri yagombaga gukurikizwa oya ntabwo bamurenganije ntabwo bamurenganije ubwo yahiganwa mu mugwi wabo wo koga nk'uko nabisomye batora bafatiye ku mwanya bagize rero bishoboka ko abandi bari bahiganwe mu yindi migwi nubwo baba batashoboye kuronka ikibanza nk'icy'iwe baba bagize umwanya mwiza rero ibyo nibyo byaba byatumye avamo ntabwo bamurenganije naho francine niyo nsaba we ubona yaritwaye ate kugeza ubu francine niyo saba nk'uko ngira muba mubizi yahora ahiganwa mu metero amajana umunani ariko kubw'amategeko mashasha ntibyakunze ko abandanya mu metero amajana umunani rero ubu yirutse imetero ibihumbi bitanu yigenjeje neza rwose ariko ndamukurikirana nawe nyene hari kuwa gatandatu w'indwi yahera arashobora gushika muri bane bari kuba bategerezwa ko aribo baza kubandanya mu gice ca nyuma ariko mu nyuma nk'uko nariko ndabiraba nagiye kubona hafishije kutonda izina ryiwe riri hasi bavuga ko yabaye disikarifiye ko yakuwemwo baca berekana n'iteko ryiba ryamukuyemwo nibuka neza umenga yoba yahonywe ku murongo wowe utari wiwiwe hama bituma avamwo nkamukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi nka instagram cyangwa facebook bashoboye kubona ko nawe nyine yagaragaje agashapu inyuma y'uko akuwemo ariko yari yabigenje neza cyane kubona ariko yiruka n'ikirere kitari gisanzwe ari ikiwiwe eric nawe yarahiganwe mu kwiruka metero igihumbi na magana atanu yitwaye atewe yitwaye neza nawe nyine navuga ko yitwaye neza yarirutse cyane nko mu myanya ya mbere mu nyuma baza kumurengana bariko barashika bariko baza gushika baheza izi metero ariko bariruka ariko nk'uko nabivuga yaritwaye neza rwose nubwo atashoboye kuba atashoboye kuba mu babandanije mu gice cya nyuma ariko yari yari yitwaye neza navuga ko yari yaserukiye igihugu neza nawe nyine hasigaye abakinnyi babiri kuri batandatu bari bahagarariye uburundi ariko na n'ubu muracyafite icyizere cy'uko ibendera ry'uburundi rishobora kuzamurwa aho ngaho i tokiyo mu buyapani amahirwe menshi tuyafise kuri francine nubwo bitashobotse ko abandanya kwiruka ibirometero bitanu banazo kwiruka ibimetero ibihumbi icumi mu nkino ndwi nyene kandi jewe ndafise icyizere rwose ko ashaka kudutera iteka nk'uko yari duteye mu nkino zabera riyo muri muri brezil mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu agatahukana umudare ndizera ko ashobora kubikora nyine akabikora neza tukabona nyabona idarapo riduze n'ururirimbo ruhagize igihugu cyacu rukavuga ino mu buyapani n'amakungu akagupfa yego noel gatsinda ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika nigenda washimiye murakoze cyane nshuti muduteze amatwi ni aha dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni fasige beyehu amakuru yari ahagarariwe na edi gwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe